Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti Waashingtan diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu sanbataa irraatiif ana Nugusuu Taamreeti. Ministeerri Dantaa Alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo sanbata kana gara Yukireenitti imalaa jiran. Sababaan jibbaataa pireezidaantii Doonaald Tiraamp waraana Yukireeniif Raashaa guutummaatti dhaabsisuudhaaf godhan irratti xiyyeeffateen maree Ameerikaa fi Yukireen irratti argamuudhaafi. Jeddaatti Maarko Ruubiyoo hoggansa Saawudii Piriins Mohammed Biin Salmaan Al Saawud waliin haala dantaa biyyoota lamaanii naannicha irratti qaban hojiirra oolchuu danda'amu akkasumas hariiroo Saawudiif Ameerikaa jajjabeessuun haala danda'amu irrattis ni mari'atu jedha oduun oduu himtuu waajjira haajaa alaa Yuunaayitid Steetsi Taamii Biruus irraa argame. Oduun waajjira kanaa ba'e dabalees Maarko Ruubiyoon kutannoo pireezidaantii Tiraamp waraana kana ariitiin dhaabuudhaaf qaban jala sararanii akka ibsanii fi sababaa kanaafis qooda fudhattoonni dhimmicha tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan jimaatuma dheengaddaa ministeera dantaa alaa Yuukireen Andirii Sibaahitti himuu isaaniillee addeesse jira. Guyyaa boruu pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskii Saawudii daawwachuudhaan. mootii Mohammed bin Salmaan waliin wal argu jedhameera. Sana boodas ajajaa waraanaa waliigalaa Yuukireen Andirii Yemraak dabalate gareen diippiloomaatota Yuukireen biroon Saawudii turuudhaan garee Ameerikaa waliin dhimma nageenyaa yaadame irratti mari'atu. Mareen diippiloomaatota Yuukireeniif Ameerikaa qabxiilee dhimma nageenyaa buusuuf deemsifamu kun achuma Riyaad keessatti aangoon Ameerikaa gita isaanii Raashiyaa waliin ergii mareetaniin torbee sadii booda deemsifamu isaati. Yuukireen mareen kun firiqabeessa akka ta'uuf guutummaatti murannoo akka qabdu ibsitee jirti. Maree Saawudii Areebiyaan kana booda Maarko Ruubiyoo gumii biyyoota dinagdeen badhaadhanii G7 jedhamuu fi sadarkaa ministeerota haajaa alaan gaggeeffamu irratti argamuudhaaf Charles Vox Kaanaadaatti imalu. Mareen G7 kan ministeerota haajaa alaa kun bitootessa kudha lama haga kudha afuritti gaggeeffama. Namni qawwee qabatee masaraa White House biratti argame humnatti kana keenyaa yookiin Secret Service jedhamaniin sanbata kana rukutamee hospitaala seeneera. Namni kutaadhuma Ameerikaa Indiyaanaa jedhamurraa oofee dhufe jedhame kuni edda galgala dallaa White House biratti qaamolee nageenyaa waliin hokkara keessa seeneetu kan rukutame. Haalli kun hundi ennaa ta'u Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Floriidaa turani. Namni tokko tarii fedhii badanii balleessuu qabaatu gara Indiyaanaatti dhufaa jiraachuusaa odeeffannoo kan isa gahe tiki nageenyaa White House konkolaataa namichaa odeeffannoo bifa namichaa isa gaheen mirkaneeffatee ergii bira ga'een booda namichatti gaafatti dhiyaatee gaafachuuf jedhu namichi qawwee itti mul'isuu isaatiin isaan booda ture namichatti itti dhukaafamee akka inni madaa'u kan taasifame amma namichi hospitaala seenee kun sadarkaa maalirra akka jiru oduun dabalataa arganne hin jiru. Sirni Bashaar Al-Asaad ergii kufeen asitti walitti bu'iinsa isa hamaa Siiriyaa keessatti ka'een lubbuu namoota kuma tokko olii galaafateera. Isaan booda pireezidaantiin Siiriyaa ibsa har'a laatanii nageenya biyyattiitti buusuuf waamicha godhan. Pireezidaantiin Siiriyaa Ahmed Al-Shaara har'a nagaa fi tokkummaa biyyoolessaatiif waamicha goonaa jedhan. Tokkummaa biyyaa eegsisuu qabnaa uummata sibiiliif nagaa buusuu qabna akka fedha waaqayyoottis biyya kana keessatti tokkummaan jiraannaa jedhan nasgiida damaasqoo jiru tokkotti haasaa kan godhan. Kamisa dheengaddaa ture deeggartoota sirna al'aasaa duraanii saba al'awaataa fi humnootii amma aangoorra jiran gidduutti kutaalee lataakiyaa fi tartuus jedhamanitti lolli ka'ee saba al'awaatee irraa namoonni 745 gama humnootii mootummaa amma jirurraa immoo 125 akkasumas waraana al'aasaa isa duraanii irraa loltoonni 148 kan ajjeefaman. Saana maqaa jedhuun kan beekamu tajaajilli oduu mootummaa akka jedhetti Lataakiyaa, Jabilee fi Baaniyaas kutaalee jedhamanitti humni mootummaa guddaa bobbaafameera. Dubarratti humnootiin galaanaa Raashiyaa, Iraanii fi Chaayinaa torbee kana keessa shaakala waraanaa naannoo galaana Iraanitti gaggeessuuf akka jiran sabaa himaaleen Iraan beeksisan. Kaayyoon isaa waloodhaan olaantummaa ameerikaa dura dhaabbachuudhaaf kan ittiin jedhan gamtaa isaanii kana waggoota dhiyootii asitti shaakaluma wal fakkaataa gochaa turanis jedhameera. Buufata galaanaa Iiraan Shabaar jedhamuu fi sulula Oomaan daangessu irratti qibxata iftaanii shaakala waraanaa eegalamu kanarratti waraana galaanaa Raashaa, humna galaanaa Chaayinaa, Raashaa akkasumas humna galaanaa Iiraan kan waraana biyyoolessaa Iiraan hirmaachisetu shaakala kanarratti qooda fudhata jedhameera. Ta'us garuu shaakalli kun guyyaa meeqa akka fudhatu wanti ifatee hin jiru. Azerbaajaan Afrikaa Kibbaa, Oomaan, Kazaakistaan, Paakistaan, Qatar, Iraaq, Emireetii Arabaa fi Shri Lankaan shaakala kanarratti taajabdummaadhaan qooda fudhatu jedhameera. Egaa oduun keenya har'aaf qabnu kanuma gara qophii keenya saafiitti sinceessaa annu gusutaa mireetii turtii gaarii.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo as waashingtan diisii irraa darbaa jiru gara qophiitti aanutti ceena. lammiileen biyya alaa kumaatamaan lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa oonlaayinii maayinamaar keessatti hojjetaa turan dhiyeenya kan ammoo daangaa maayinamaar irratti danqamanii jiru kana ilaalchisuudhaan jaallanneen kanneen keessaa kan haasofsiiste qabdii kunoo.
kanneen daangaa maayinamaar irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kompiitara leenjisanii isaan maanuwaalii qopheeffataniitu chaatiin fireem jedhama inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii dubaroota babbareedoo bifaan miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidatu moodelistoota isaaniin fayyadamnee karaakterii dubaraa qabanneeti kan nuti dhiirota addunyaa irraa gowwoomsinee maallaqa isaaniif galchinu. Jaalallee koo ta'uu kee adda baafachuu barbaada jedha maamilli nuti haasofsiisu. Eeshi jennee fiignee dhaqnee mobaayilii fudhannee dhaqnee intala moodelistiitti ilaalla moodelistiitiin haasofsiisne mala sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan erga haasofsiisne booddee akka ishee taane inni jalqaba wal baruudha. Nagaa wal gaafattaa maamila sana hojii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akkaataa harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama kiiliin isteejii irra geessisna maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan digdamii shanii hamma soddomaa hamma afurtamaa ilaallaa fi isaaf dura akka inni nu amanuuf.
Afaan maaliin egaa jaarra'oota kanaa wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaadan.
Addunyaa garaa garaa irraati isaan kan namoota gowwoomsan afaan isaanii kan fayyadu Google Translation jira. Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Inni keessa ta'e dafnee dhiisna yeroo keenya gumnu.
Gama kaaniin gowwoomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'amu ogeessa gameessa sooftiweerii injiinariin kan ta'e dargaggoo kabiilaa sabbooqa mana sotaarraa haasofsiiseen jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukis ta'uu danda'a. bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjarii telegiraamiidhaanis hin hojjetama garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjarii feesbuuk irratti riikweestii namaa erganii ergaa achiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi telegiraamiitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii goyyomsuu sana geggeessu jechuudha hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi telegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessumaa afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Instagram irrattis gaafa ta'u jalqaba suura akkaawuntii nama sanarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo sarchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osoo afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptookaransiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf bilbila sirriitiin bilbila daayirektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namooti hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira. So Akka inni iskaamii ta'e yoo barte namni bare maal gochuutu irraa eegama?
inni yoo dursanii barani inni jalqabaa haasaa kanaan dura godhan hundumaayyuu achumatti dhaabuudha. Danda'amnaan nama sana bilookii gochuu wajjin haasa'uu dhiisuun isa jalqabaadha. Inni lammaffaan eh, haasaa dura haasa'ame keessatti eh, gosti iskaamingii qarshii fudhachuu qofa miti. Identity theft yeroo baay'ee community adii yookaan Ameerikaa irratti baay'ee mudata. Uummata keenya irras eh, namoota muraasa irra kan ga'edha. Haasaa keessa osoo medhanii umuriin kee meeqadha achi guyyaan dhalootaa kee yoom osoo jedhanii guyyaa dhalootaaf umurii isaa baruu adreesii nama sanaa baruu isaa booddee gama fiishingii or sooshaal injinaringiidhaan sagalee nama sanaa fakkeessanii baankitti bilbilanii akkaataa isaanitti qarshii baasan jira waan ta'eef erga iskaamii ta'uu hin danda'e namni shakke tokko yeroo sana baankiisaa beeksisu paaswordii kan piinii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa kan itti fayyadaman qarshii wajjin kan wal qabatu jijjiiru akkuma kana immoo two factor authentication jira yeroo baay'ee amma baankiifis akkaawuntii feesbuukis warra kaaniif iimeelii isaanii itti qabsiisuudhaan lakkoofsa bilbilaa isaanii waliin wal qabsiisuudhaan yoo akka tasaa namni odeeffannoo isaanii fi haasaa isaanii waliin godheen paaswordii isaanii shakkee galuu danda'a ta'e paaswordii jijjiiruu fi two factor irra gochuudhaan isa jalqabaa eh, kanaan of oolchuu danda'u jechuudha. Erga qarshiin isaanii fudhatame booddee garuu eh, kan isaan gochuu qaban inni guddaan yerooma sana hojiin jalqabaa baankii isaaniitti bilbiluudha. yoo baay'ee turanii bilbilan ta'e qarshiin isaanii deebi'uu dhiisuu danda'a. Yerooma sana yeroo wantichi mudatetti beeksisaniiru taanaan baankiiwwan haala ittiin qarshii isaanii deebisisuu fi danda'an yaaluu fi danda'u. Inni kan biraan immoo FBI'n already weebsaayitii isaanii irratti namoota yakki iskaamingii isaan mudateef iddootti isaan iyyatan qopheesseef jira. Achirratti meeseejii irratti waan haasa'an hundumaa iskiriinshaatii isaa fuudhanii appilaayi gochuu kana jechuun boos baankii isaanis beeksisuu akkuma kana immoo FBI fi dhaabbata war poolisii qaama ilaallatu yeroo sana odeeffannoo isaanii beeksisuu osoo wanti sun hin darbiin dura jechuudha.
Odeeffannoo ijoon isaan maallaqa namaa sana ta'uu bu'aa baafachuudhaaf isaan gargaara jettu maalidha?
Odeeffannoo ijoon inni guddaan namoota xiqqoo umriin isaanii deeme waliin gaafa haasa'anii akkaataa danda'ameen sooshaal seekiriitii isaanii fi bara dhalootaa isaanii argachuudhaan isaaniin fakkeessanii iskaamii gochuuf yaalu isa identitii teeftii jedhamu jechuudha. Kana qofaa miti nuti yeroo baay'ee amma qarshii irratti xiyyeeffannee haasa'aarra malee identitii nama sanaa fuudhanii meeshaa waraanaa bituu ta'uu danda'a. Daark weeb irratti odeeffannoo nama sanaa gurguranii isaa booddee namni biraan waan hin taane erga ittiin hojjetee booddee namni sun akka yakkamaatti akka shakkamu gochuun isa tokkodha jechuudha. So kanaaf inni jalqabaan odeeffannoowwan akkasii danda'amnaan wantoota nama hin beekne wajjin waa'ee umurii bara dhalootaa guyyaa dhalootaa dhimma sooshaal seekiriitii wajjin wal qabatu osoo haasa'amuun otoo haasa'uu baannee baay'ee gaarii natti fakkaata. Inni lammaffaa fi inni guddaan kan kiriptoo karansii irratti yeroo baay'ee amma kan nama baay'ee mudatu qarshii.
Kiriptoo karansiin maalidha? Isa duraa.
Kiriptoo karansii kan nuti jennuun qarshiiwwan dijitaalaa yookaan immoo qarshii harkaan qaqqabachuu hin dandeenye garuutii koompiteraatiin inkiriptor ta'anii bilookcheen irratti qarshii bittimee jiru. yommuu ta'u qarshiin sun immoo noormaalii qarshima nuti qabnu amma doolaara ta'uu danda'a qarshii Itoophiyaatiin ta'uu danda'a bitamee isaa booddee kan ittiin haala ittiin qarshii keenya achirra godhannudha. Yeroo baay'ee kiriptoo karansiin gatiin isaa yeroodha yerootti dabalaa waan deemuu fi yaada namoota baay'ee fudhata. Qarshii xiqqoon bitamee guyyaa muraasa yeroo muraasa booddee bu'aa qabeedhamee waan yaadamuuf akkuma gatiin isaa dabalu deebi'ees gadi bu'aa. Warri iskaamariin kun immoo yoo kiriptoo karansii kana bitte amma kana buufattaa anuu kiriptoo karansii hojjedheen konkolaataan bitadhee manan bitadhee dhanii suura ergu jechuudha. Inni guddaan iddoo kanatti kanan silaas kaasuuf yaadaa ture konkolaataan bitadhee suuran bitadhee dhanii manan bitadhee dhanii yoo suura sinii ergan suura sana fuudhaatii Google godhaa. Wanti sin dinquu suurri isaan konkolaataa mana dhanii ergan suura konkolaataa fi kan manaa hin gurgurame dhanii ta'uu danda'a. Weebsaayitiin garaagaraa dhaabbanni garaagaraa guyyaa akkasiitti waan akkasii hojjenneerra kan isaan jedhanii poostii godhan sana suuruma sana intarneetii irraa barbaadanii isinii fidu waan ta'eef soba akka ta'e achumaan baramaa jechuudha. So isaan kiriptoo karensii yoo qarshii amma kana achi keessa gashee ta'an immoo kiriptoo karensiin sii bitaa siin gargaareedhanii namni sun akka inni iskiriinshaatii godhee ergu godhu jechuudha. Jalqabuma gaafa inni baankii isaatti loogiinii godhu iskiriinshaatii godhee ergeedhu achirraa raawuting nambarii akkaawunt nambaricha laalu odeeffannoo tokko argataniiru jechuudha kan ittiin qarshii nama sanaa aksasii gochuu danda'an. Lammaffaan immoo gaafa kiriptoo karansiin bitamu waaleet nambarii qaba. Akkuma waaleetii baankii akkaawuntii qabnu kiriptoon immoo waaleet nambarii qaba. yeroo ani qarshii kana kiriptookaransi kana biteera jettanii isuma dhugaa isuma sirrii isin bichisiisu gaafa bittanii waaletii sana ergitanii fi isaan waaletii sana yerooma sana garagashaniitu irraatii baafachuu danda'u jechuudha. Waaleet nambariin sun iccitiidha. Eenyuuf iyyuu eenyutti iyyuu agarsiifamuu kan hin qabne eenyu wajjin iyyuu haasa'amuu kan hin qabne dhimma iccitiidhaan qabamuu qabudha. Isaan sin gargaarreedha nama iskiriinshaatii ergisiisanii odeeffannoo sanaan qarshii achirra jiru guutummaa dabarfatu. Kan biraan raawuting nambariif akkaawunt nambarii sana guyyaa dhalootaa nama sanaa ooredii odeeffannoo kaan dura gargar baasaniiru waan ta'eef osoo isin hin beekin waayir tiraansfarii godhanii qarshii isin akkaawuntii irraa qabdan guutummaa isaayyuu haalitti dabarfatan jira jechuudha. So wantoota odeeffannoowwan akkasii nama wajjin haasa'uunis ta'e iskiriinshaatii godhanii namaatiif erguun barbaachisaa miti.
Egaa maallaqa kan amma ammaatti dubbanne gara biraan wantis kaan godhamu maayin
gara biraan wantis kaan godhaman dargaggoo kabiilaa sabbooqaa yeroo kennu laattee ibsanuu kennuu keef hedduu galatooma.
Nayyee waan naaf feertaniif guddaa galatooma.
Sababa kirkira lafaa naannoo gaara Fantaalleetti mudataa jiruun qe'ee isaaniirraa kanneen buqqa'an horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee yeroo ammaa hongee mudataa jira jedhan itti dabalamee rakkoon isaanii akka daran hammaate horiin isaanii akka jalaa du'aa jiran sagalee ameerikaatti himan galmoo daawwittu dhiyeessa.
Horsiisee bultoonni ji'oota sadan darban sababa kirkira lafaa godina shawaa ba'aan afantaallee gandoota gaara faantaalleetti marsanii jiran keessaa buqqa'anii jiran rakkina hanqina gargaarsaa horiin isaaniis hongeedhaan miidhamaa jiraachuu himanii jiran obbo Bulaa Fantaallee amma daandii mataa haaraadhaa gara Adaamaa fidurraa ganda ilaalaa keessa maatii isaanii waliin buufatanii akka jiran dubbatu.
Waan kirkiraa gaazilaa kirkiruma nuti horsiisee bulaadha. Horii jennee nama jennee walumaan gaa sosso'ina lafaa kanarraa ka'ee gaarri akkatti dhangala'a. Kanaaf wal qabatee kanaaf gaara jalaa buqqa'an. Hongeen bonaatii fi kirkirri wal qabatee horii fi namni illee bakka duraan jirurraa buqqa'ee waan ba'eef gaa ibiddilleen horii miidha jirti wanna funa nyaatulleen qabu. Warri duraan wanni bakkeen dheedan gaara fantaalee qabalee torba buqqaate. Kanaafuu qabalee torbaa san iddoo nyaatamsarraa buqqa'ee horiin beelaa saaxilamee namni illee akkuma san saaxilamee miidhamaadha jira gaa'ee.
Ganda haroo qarsaarraa buqqa'u kan himan obbo Bulaanii jiraattonni gandeen akka ilaalaa dhakaa hedduu bantii fi qobboo buqqa'anii kaan gara martii kaan gara boositti baqachuu ibsanii kirkirri lafaatii fi hongee walqixxee dhufe horiillee nurkaa ajjeesaa jira jedhan.
Maatiin gaazilaa qo'eedhaa isa buqqa'ee gaa mukuma jalatti ba'eetuma gaa qubata achumatti gaa waan jiruun jiraataa jirra maal. Horiin haala miidhamaa jettiin waa hundumaa re'een loon kun bakka qaama fuula ittisseetuma akkuma qoonqoodhaa godheetuma fidha gaa waan nyaatu waan dhabeef kanaan miidhamaa jira.
Horiin sinirraa duuteetti amma isin?
Nuti horii kana hoggaa du'ullee hoggatti sinullee hin lakkoon nu beeku. Abbaan re'ee fakkeenyaa dhibba sadii qabu kan dhibbi jalaa duutee dhibbi kuunillee du'arra jirtu nafseen hin adaamineen illee ni jirti. Kanaafuu gaa dhumarra jiraadhiis gaa ka du'ee fi ka jirus walumaa qixa wanni horii lafa waan nyaatu hin qabne akkamitti jiraata ree.
Obbo Jimaa Fantaalles horsiisee bulaa erga qe'ee buqqa'anii ji'a lama ga'an ta'uu himan.
Oo hamaadhaan biqiltoonni gaarreen hunduu ta'aa jira. Amma jaan gaa ooloo miti waan biraatu biqilaa. Hongeen numaa adda adda sababa kanaani hongeen isaanii waan fuudhame bakka dheedurraa ka'ee hunduu gaddeebi'ee waa agadaa wayii abbaan qabu hin qabne kudii wayii jiru dagaamaa hongeen ammaadha. Hongeen amma dhiyeenya kana hanga bultii damman takarraa kan muummee ammaa jira.
Horii keessan agamsi minjalaa miidhare amma fakkeenyaaf isin.
Kanaan dura dhugoon amma laafaa jiranii re'etu fa'aa rabbii qabee jira.
Re'ee hooliyyee warra kaanoo.
Saanta amma miidhamee du'aa jiran hoola fuudhee.
Isin jala amma hoolaaf re'ee hagamti isin jalaa du'e gayyoonaan.
Gara re'ee yaadamaadha hoola fuudhee walitti hirmaanne.
Obbo Jimaan akkasumas obbo Bulaan maatii hedduu harkatti qabatanii akka buqqa'an dubbatu gargaarsa namoomaa namoota buqqa'anii dhiyaatu ilaalchisees akkas jedhu obbo Bulaan dursa yoo dubbatan.
Beera sadiin qabaa. Beera sadiirra ijoollee kudhan qabdullee ni jirti lama shan shan qabdi. Gargaarsi gayaadhaa moti. ati garuu numa dhufa gaa'ee gaa namni buqqa'ee gaa haga dandanitti hirmaan naannoo jammaleedhaa nafa nama hin ga'u. Amma ilaala naannoo masjiidaa karaa abbaan fi gubbaa jiraa jira. Waan inni kennanii gadi homaa sun takkaa nu bira hin ga'e.
Akkamitti jiraataa jirture?
Maal waanuma qabnu duraan harkaa qabnu jiraataa turre malee amma homaa dalaan dura nu bira hin geenye amma garuu har'aa fi boru waan eeggataa namni kun gurgurataa jijjiiraa. akka hongee jedhumaa bakki filaa jiraan horii waa bulaan hundi kirista kanaa sodaata irraa jeetee iddoo asfaaltii horii jeetee afaan kun baharii bisaan kanarratti deebi'ee jira. Kumaa ji'a kana hoo roobu waan taate waan horii baay'ee sodaata.
Obbo Eliyaas Qaasim itti gaafatamaa buusa gonofaa shawaa bahaati. Karkara lafaa aanaa Fantaalleetti mudataa jiru hordofee abbootii warraa kuma shanii ol ta'an qe'eedhaa buqqa'uu ibsan.
Ganda torbarraayi gandi shan xiqqoo itti hammaataa gandi afur baay'ee hammaataa. Yaniyaa gandoota hundumarraa ka'ee jira. Lakkoofsa isaa naannoo maatii kuma soddomii lama ol abbaa warraaf maatii walitti dhiyaatu. Abbaa warraa immoo abbaa warraa kuma shanii olii. ilaalaa kan qubatan jiru qobboo asfaaltii gubbaarra kan qubatan jiru gara galchaa kan qubatan jiru bantii kan qubatan jiru akkaataa kanaanii dheebittii fi haroo qarsaan immoo achumaan ol siiqanii gara tokko gara fooyyeedha jedhu qubatan.
Obbo Eeliyaasii gargaarsa namoomaa buqqaatota kanaaf barbaachisu buusii gonofaa Oromiyaa koomishinii ittisa balaa federaalaa gaafachuudhaan dhaabbileen namoomaa tumsa gargaarsaa namoota kunneeniif dhiyeessuu itti jiru jedhan.
Dhaabbanni lama World Vision fi World Food Programming waliin ta'anii deeggarsa ji'aan hanga ji'a jahaatti deeggarsa godhuudhaaf jiru. Amma rakkoon gogiinsaa qaamna sun akka carraa qaama horsiisee bulaadha. Loon wajjin rakkachuun maal jechuun turee jira. Haa ta'uuti amma UNICEFis warri federaalaas dhugaa dubbachuudhaaf deeggarsa akka marsaa kanaa nu godhan nu godhan hin beekan. Amma midhaan yoo fudhatte naannoo kuntaala kuma digdamaatii oli deeggarsa kan godhame miti nyaata kan ta'e immoo waan xiqqaarraa kaasee hanga uffataatti taasisaa jiru. Kun immoo nama iddoo tokkorraa iddootti socho'e immoo gahaadha jechuun hin danda'amu.
Jaarmayaan gargaarsa midhaan nyaataa kan tokkummaa mootummootaa WFP gargaarsa qarshiis dhiyeessuudhaaf itti jiraa kan jedhan obbo Eeliyaas rakkoo hongeen fiduun qabeenya horiitii fi lubbuu namaarras akka miidhaan hin dhaqqabne bishaan konkolaataadhaan buqqaatota kanaaf dhiyaachaa akka jiru weerarri dhibee naannoo qubsuma buqqaatota kanaattis akka hin mudanne biiroon fayyaa oromiyaa hordoffii taasisaa jiraachuus dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmuu daawit adaamaarraa.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara qophiittaa nutti ceena.
naannoo oromiyaa bulchiinsa magaalaa shaggar keessatti barsiisonni sababa duula hojii dhaabuu taasisaniin manneen barnootaa roobii kaleessaarraa kaasee hojii dhaabanii akka jiran maatiin barattootaa fi barsiisonni sagalee ameerikaatti himan barsiisonni manneen barnootaa bulchiinsa magaalaa shaggar keessatti argaman sagalee ameerikaatti akka himanitti gama bulchiinsa magaalichaan kanaan dura kaffaltiin addaa fi lafa mana jireenyaa irratti ijaarratan akka isaaniif kennamu waadaan galame waan hin kennamiin jiruuf akka ta'edha barsiisonni kunneen gaaffiiwwan isaanii kanneen bulchiinsa magaalichaaf irra deddeebbiin dhiyeessinus deebii waan hin arganneef guyyoota sadiif kan hojiirra oolu duula hojii dhaabuu taasifneeras jechuun sagalee ameerikaatti himaniiru barsiisaan maqaan isaanii akka himamu hin feene kan mana barumsaa kutaa kooyyee faccee keessaa tokko keessatti akka barsiisan sagalee ameerikaaf yaada kennan akkas jedhaniiru.
akka kutaa magaalaa shaggaritti kutaalee magaalaa garaagaraa irratti sababa gaaffiin isaanii yeroo dheeraadhaaf deebii dhabee fi barsiisonni manneen barnootaa garaagaraa keessatti adeemsi baruu barsiisuu dhaabbatee jira. Bara kuma lamaaf kudha ja'aa kaasee adeemsa baruu barsiisuu geggeessaa barsiisonni gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf yeroo garaagaraatti deebi'anii qaamota dhimmi ilaalu dubbisaa turanuu turuun isaanii ni beekama. Qaamni sadarkaa sadarkaadhaan iyyata keenya nu harkaa fuudhee fi gaaffii nuti dhiyeeffannes deebii gahaa nu laachuudhaaf barsiisota walitti qabee mariisisuurraadhaan kan dhabuurraan kan ka'e guraannalla gaafa digdamii shanirraa kaase bara kuma lamaaf kudha torba barsiisaan guyyaa sadiidhaaf adeemsa hojii dhaabuu geggeessaa jira. Kutaalee magaalotaa kanneen akka Koyyee Faccee, Furii, Sabbataa, Galaanii fi laga xaafoo irratti irra jireessaan manneen barnootaa gaaffii mirgaadhaaf jecha gaaffii siyaasa kamii osoo hin taane gaaffii mirgaa kan mootummaan naannoo oromiyaa bara kuma lamaa fi kudha ja'a qajeelfama manni lafa jireenyaa barsiisota afaan tokko haa kennamu kan jedhudhaa fi akkasumas qajeelfama mana kiraayii gara tiitooliyaatti jijjiiruurraan kan ka'e mufii barsiisaan kaaseerraan kan ka'e. adeemsi baruu barsiisuu akka inni gufatu ta'ee jira.
Barsiisonni kunneen ammas gaaffiin isaanii deebii kan hin arganne yoo ta'e gara biiroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka deeman sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatiin barattootaa guyyaa har'aa fi kaleessaa ijoollee isaanii manneen barnootaatti erguu isaanii sagalee Ameerikaatti himan barattoonni barnoota osoo hin baratiin gara manaatti akka deebi'anis ibsaniiru.
Barattoonni barsiisaan nu hin gallee walgahiirra jiru kan jedhamudha. Barsiisonni immoo maaliif hin galleenne namoota muraasa bakkeerraa gaafa gaggaafannu kana. waa mootummaan nu murteesse nu kennuu hin dandeenye kanaafi waa immoo qajeelfama baase hojiirra nuufaa oolchu kan jedhuun gara hojii deemaa jiranii wantoota akkasii jira.
Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennan kan gaafataman pirezidaantiin waldaa barsiisota bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Girmaan deebii gabaabaa sagalee Ameerikaaf kennaniin duulli hojii dhaabuu taasifamuu quba qabna jedhanii garuu waldaan barsiisotaa mari'ate kan murteesse miti jedhanii dhimmicha warra duula hojii dhaabuu irra jiran gaafadhaa jedhaniiru.
Siraa qomaa lisuun samichaaloo ginni aannaaqin bakkaanya innasun ta'ii bakka.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dooktar Tashooma Addunyaa duulli hojii dhaabuu barsiisotaa jiraachuu hin beeknu jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Lakki nuti waan beeknu hin qabnu.
hiriyoonnii fi miseensonni maatii mana murtii konyaa wiil alatti salaata jimaataaf yeroo walitti qabaman manni maree murtii uummataa mana murtii sana keessa jiru immoo dhaddacha ajjeechaa hawaasa musliima ameerikaa ilinooyi raas irratti daqiiqaa sagaltama waan hin guunneef mari'atan maanguddoon ganna 73 joosef kizuubaa yakka ajjeechaaf jibbiinsa dabalatee lammii ameerikaa hidda dhalata faalisxiin ka ta'e mucaa ganna ja'aa waadee alfayuumii waraanee ajjeese haadha isaa hanaan shaaneen immoo madeessuudhaan yakkamuun isaan yaadatama Gammaduu yookaan mufachuu boo'uu yookaan kolfuu maal gochuu akka hin danda'u hin beeku.
abbaan mucaa ajjeefamee odaa'ee alfayuumii dhaddacha sana booda gaazexeessotatti dubbatanii jiran يمكن لو انا واحد منكم آه، بضحك معاكم بس انا لاني والد الط- Ani abbaa mucaa ajjeefameeti. Mucaa koon dhabe. Murtiin kun boodatti hafee waan kenname natti fakkaata.
No verdict is going to bring their son back.
murtiin kennamu ilma isaanii deebisuuf hin danda'u jedhan amiina barhuumiin murtii waadee ka jedhu kabaatii fulbaana keessa sanatti yuunaayitid isteetsiin ragga'e wuxxireessuu ka gargaare dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan musliim siivik koaleeshin jedhamu waliin hojjetu tarkaanfiin kun waadeen eenyummaa isaa kan musliimaa lammii faalisxiin ta'uusaaf ajjeefamuun yakka jibbiinsaa ta'uusaaf beekannaa akka kennamu taasise. Ajjeechaan kun kan raawwatame haleellaan Hamaasiin onkoloolessa torba bara 2023 Israa'el keessatti raawwatame lubbuu namoota 1200 ol erga galaafate torban tokko booda. Kan Yuunaayitid Isteetsiin garee shoror keessaa ta'uun moggaafame Hamaas namoota dhibbaan lakkaa'aman biroos booji'ee fudhateera. Murtoon waadee Yuunaayitid Isteets yakka jibbiinsaa jibba islaama irratti oofamu farra Yihuudotaa loogii farra Faalisxiiniif farra Arabootaaf obsa tokko hin qabdu jechuun mirkaneessa.
It's a moment to grieve Wadia, but it's a moment to also ask waadeef yeroo itti gaddinudha garuu waadee irratti kan raawwate isa dhumaa akka ta'u maal goona jennee yeroo itti gaafannudhas jedhan That is what Joseph Juba yelled as he stabbed at them.
Joozef Kizuubaa ennaa isaa waraanu kan inni jedhe iyyaa ture. Musliimonni du'uu qabu jedheeti.
ahmed rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif odaayii alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira ahmed rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif odaayii alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira shikaagoo jiru kan council of american islamic relation jedhuuti This is one of the worst hate crimes that have been committed in recent memory.
Kuni yakka jibbinsa hamaa yeroo dhiyoo mucaa homaa hin beekne kan umuriin ja'aa fi oolmaa daa'immanii jiruu fi harmee isaa irratti raawwatamedha. Akkuma irra deddeebitanii dhageessan mucaan kun yeroo digdamii ja'a waraaname garaa jabummaa bakka sana ture tilmaamuun ni danda'ama. Maatiin haala sukkanneessaa kana keessa darbuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf gadda isaanii ni hirmaanna.
Ilinooyi biyya kana keessaa musliimonni lammiiwwan Ameerikaa baay'inaan kan keessa jiraatan keessaa isa tokko. Faalisxiinonni immoo hedduminaan konyaa kuuk kan ollaa Shikaagoo Biriijviyuu jedhamu Litil Paalistaayin Faalisxiin ishee xiqqoo jedhamuun beekama.
All of us who are parents, who are Arab, who are Palestinian, uh, uh, I happen to be.
Hundi keenya kan maatii taane, kan Arabaa yookaan lammiiwwan Faalistiin taane, akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Masirii fi Musliimaatti hundi keenya du'a waadee akka ijoollee keenya irra ga'eetti ilaalla. Sababiin isaas ijoollee keenya keessaa tokko irra ga'uu danda'a ture.
Rihaab akka jedhanitti paarkii yaadannoo waadee dhaabbataa ta'e magaalaa inni keessatti dhalate ganda Shikaagoo Pleenfiild keessatti ijaaruuf karoorfameera. Joosef Kuzuubaa eebila lama murtoon akka irratti darbuuf beellamni qabamee jira.